hello my country people. how una dey This na boring gist tv my people i dey greet una according to una time yes so i don show i don land i don bring una anoda gist from di palace of only of ife yes so my country people. hmm di gist one i wan let una know na about eh, queen ashley oh yes queen ashley Hey, eh, no be small rebuke They don rebuke am oh They don scold am oh They don hala for her una know as they dey hala for olefawo that time when we be uh, when we dey for small if olefa come to take fowl the way everybody go hala give olefa o na so they take hala give ashley ashley my people o oh, why they hala give ashley why e be say Ooni of Ife call am to order be say ashley dey parade herself as the yeye oluwa o oh, hey. ashley dress finish say na im be the yeye oluwa of the palace as the matter come reach Ooni of Ife ear yeah, now Ooni of Ife say what make dem go call uh, queen ashley come o oh, make he ask ashley say uh, eh, wetin dey worry am so my people o oh, una know say why ashley get this kind overconfidence be say she no culture she no tradition uh -huh. so but the thing wey be say dey fail other queen be say dem dey talk say no be only ashley nine no be say ashley nine be number one nine be number one that is number first wife talk less of number number second not to talk less of third come enter na she nine be fourth as elizabeth comot nine she come na come be third uh, wife so wetin make am dey dream say na she be the yeye luwa why just because these few days wey be say Ooni of Ife come dey give am small small at ten tion when e be say dem dey talk say na jazz say no be Ooni of Ife clear eye say na jazz na e Ooni of Ife na uh, Queen Ashley use for am na e make am come dey reason Ashley side because even Toby sef dey vex dey say no be small at ten tion o oh. when e be say Kabiyesi dey pay Queen Ashley so the thing come dey make and una know say one thing with this ashley be say e no kabiyesi mumu button e no e don understand e don study kabiyesi very well and e e know im mumu button e know say kabiyesi mumu button na praising once you praise am do all those incantation Ooni of Ife go just turn mumu overnight for you so na that thing i dey use for am couple with small small jazz according to wetin dey talk but me i no believe say ashley dey use jazz because most people say she dey use jazz because she dey enter shirai she dey she dey she dey run things with all those uh, uh, ifa dem so anything wey he tell ifa ifa go do am for her because na ifa personal person una dey see am so she be mama lawo so my people o oh, na the thing wey e dey ground be that now ashley one i dey see so the thing wey e be say e dey do when e be say e dey vex other oloris be say dem say ashley dey overdo things o e dey overdo things um, tobi say im e happy well well as dem even postpone this aje festival say because the obatala festival wey be say dem do na so i i ash, ashley hijack all the process e no even let person hear word e no let person see road aje festival wey dem don dey prepare na so e dey smart now dem don postpone am say thank god now my people before una go say i dey divert dem say kabiyesi call well, uh, queen ashley dey ask am say wait o dem im hear say dem say "He say na im be the yeye oluwa of the palace na im be the yeyoluwa of the palace not even yeyoluwa of eh, ife kingdom so some people can say yes if ashley say im be the yeyoluwa of the palace say now because of say she dey carry calabash she she dey do um, sacrifice she dey do all those incantation all those routine where she dey do say now waiting she take na the edge When she gets over other um oloris dem oda queen dem dat is why she dey boast she dey proud now wen oni uh, of ife come ask am say ah ah wetin make her dey parade herself say she be the eyolowa ashley come kneel down because say kábíyèsí o ori mi o adagba dis adagba that. my people na no say i no sabi speak yoruba if to say i sabi speak yoruba na i for wrap all the rapping when e be say over thirty minutes ashley sing dey render praises e sing dey logosize im husband wey be oni of ife oni of ife say my precious queen oya oh oya oh e don do come and tell me wetin be the reason why e be say you dey parade yourself as the di yeyeluwa na ashley come say kabiyesi In wey be say him be ashley e never get any day wen e be say him come out to come tell pipo say him be yeyeluwa na because of di way e be say him love him forefathers tradition him love everything wey has to do with custom and tradition na him make all those um, uh, illiterate uh, women wey be say dem never really understand everything come dey praise am say she be the yeyeluwa no be say na she give herself that title una see the way ashley take coin the whole thing say no be she give herself the title say na all those women say wetin wetin uh, kabiyesi go do be say if he call the women then tell them say ah no be she be the yeyoluwa say he no be the yeyoluwa say so that then the women go understand if not my people hmm, ashley they say who no fear ashley who no fear ashley ashley meanwhile ashley dis women when e be say im dey help when e be say im dey give eh, eh, all those her uh, ngo stuff na dem love ashley so sotey The only thing wey be say dem go do na to dey call ashley yeyoluwa That is where that name come wey be say dem come dey call ashley ashley say no be im give herself the name say na just people wey be say love am wey be say dem like am well well na dey carry yeyeluwa give am no be say kabiyesi don give am yeyeluwa so kabiyesi come tell am say the yeyeluwa title is not for any of them the queen naomi na be yeyeluwa na she dey give that title and he and queen naomi they never dissolve their marriage so everything is still pending so let no make any olori wey be say body dey cash make a disease from parading his or herself or herself from saying him be the yeyeluwa because they know who be who be the yeyeluwa and they know say yeyeluwa title no be title wey be say they carry they give any her person uh -huh. say they know they carry they give any her person the yeyeluwa title they know all the quality and uh, attribute of a yeyeluwa say anybody wey be say e go if e, go call yeroluwa must deserve it must merit it uh-huh. say this one no be matter of uh, you marry oni of ife then you wan come dey answer yeroluwa di ayaba wey una dey answer don do according to tradition for yoruba land we hear say they get only one olori the rest na ayaba me i no know how true it is na wetin somebody come talk for na wetin somebody talk all right my people this is maureen gist tv in case you never subscribe to maureen gist tv abeg make una hit the subscribe button make una click the bell notification for all my returning subscribers i say god go bless una una do well o oh. all right bye.